Mukeyik bold and beautiful Nollywood actress wey dem dey call Eniola Badmus don come out to cry out o oh. say I never reach forty-four years o. Bobrisky o oh, Bobrisky Nigeria beautiful crossdresser wey dem dey call Bobrisky don come dey mock im best friend wey be say dem come turn enemy say im don turn motivational speaker after breakup o. Oh. Nike don come out to debunk the rumour wey be say dem say im dey kerewa dis uh, nollywood producer odunlade adekola alright o oh, my country pipo na welcome to our channel in case you just dey waka dey pass dis white street or facebook you just dey see dis channel abeg make you hit di subscribe button o oh. make you click di bell notification for all my returning subscribers una oh, do well alright o <laughs> make we dive into today gist beautiful nollywood actress When he be bold and beautiful kpukeyik actress why they call am kpukeyik na person when he fat yes o he don't come out come cry at o oh. say nigeria pipo becos una know say im do birthday just eh, yesterday funke akindele even surprise and with some cash gifts. so he don't come out come cry at o oh. say nigeria don't put in age say im be 44 years o oh. say he no be 44 years o say even im senior sister never reach 44 years so now dem come dey ask am say okay which years you come be na since you no be forty-four years now dem say make you no worry abeg you go soon reach the forty-four years some people say make dem blame fat say na fat cause am say if no be say she dey very kpukeyik like this, people for no mistaken in age for that forty-four years o oh. say nothing do am say even if you no be forty-four years say she beautiful and eh, she is bold and eh, make nobody just blame anybody wey be say she think say na 44 years e be o so our Kpokeyik actress don come talk say she no be 44 years old. make una respect her age abeg whichever age e call o if na 21 no, if na 19 no, make we take am like that. oya o make we dive into another gist o my people, my people, nigeria cross dresser wey dem dey call bobrisky don dey mock tontodiko my people, una know say Bob bobrisky and tontodike dem be best of friend before two of dem dey sweet well well like eh, sugar and honey all of a sudden know, relationship can go sour wetin cause dia quarrel we no feel know They never feel come tell us what they cause the quarrel so before you know you know say as um, eh, kpokpogiri and tontodike get kwanta for their relationship wen tontodike come eh, go for her instagram page congo go put one quote so for that quote tonto dike they try to warn her fans say when they see people relationship for social media they go They ask god when. so from dat eh, statement wey be say tonto dike they do na na im bobrisky can't go They mock am say when you chop breakfast you go turn eh, motivational speaker e means say tonto dike as gbogbo eh, gree don't show am pepper don't put pepper for im eye say in don't turn motivational speaker bet dis thing no go down well wit a lot of pipo dem come dey blast bobrisky say bobrisky wen e dey throw shade at tonto dike say na tonto dike na im make am popular na im bring am into lim light while im dey behave like dis say im no be good friend say dem no say he and tonto dike no be good friend again bet dem no be best of friend bet make e no use di predicament wetin tonto dike go dey undergo dis period. they come dey mock and say e no good people come They say to eh, bobrisky no try at all Oh, say bobrisky make e no say to dike Now, person when he be say if he love he dey love completely and na true tonto dike eh, Now one of one of the nollywood actress when he be say eh, she dey very very radical when when e comes to love he wants if he wants to love you he dey bring all her heart and if he hate you eh, he go hate you like shit so people, and a lot of people come they react and say no matter the amount of money you have but briskly you are not supposed to be talk you are not supposed to talk in public cover your face in shame na wetin somebody talk another person say i blame people following him bob is a sin from the pit of hell na wetin somebody talk another that person say i could remember some so um, people say all this one wey bobrisky they they talk bobrisky no say tonto dike everybody knows say tonto dike apart from this one where be say here and kpokpo um, dem get quanta toto dike na person wey be say always they come they motivate they talk all this motivational something right from time imo river not be today so Bobrisky, all those words what they talk not be true all right so my people we could dive to the last um, gist nine be nike nike one and eh, nike wey be say um, people they say in the eh, kerewa this guy where they produce a eh, movie odunlade adekola na na no say adekola don come debunk di rumor now na di don come oh, don come debunk di rumor say make dem make dem make what pipo leave am alone o oh, say as asin dey no get bebe for armpit e no wear panto oh, make dem leave am o make dem no dey drag am say im career just dey start make dem no spoil im career o say im no carry why anybodi husband for role o say nothing like dat im don tok am my pipo make una watch dis. clip where be say in the hala they say make una live in career oh by people. hello everyone my name is adenike hamza and i'm doing this video to respond to what was posted on a blog about me dating my boss mr odunlade adekola hi adenike hamza i hereby debunk it it is not true it has never been true and it will never be true none of it has ever happened and none of it is happening mi ò ṣe rí mi ò dẹ̀ ní ṣe i will never i will never offer anybody sex for role and i am not dating my boss i repeat i am not dating my boss mr odunlade adekola please do not spoil my brand this little brand tí mo ṣì ń grow ẹ ẹ má bàjẹ́ this future tí mo tí mo wó lọ́kàn tí mi ò tí mọ̀ bó ṣe máa rí ẹ má bàjẹ́ a lot of people are going to believe this story do not spoil my life Emma, má bàyé mi I am not dating my boss and I have never offered anybody sex for role. Do you know how many people that are still coming to AFP? Do you know how many people that have passed through AFP? Do you know how many people that, that are interested in acting? Do you want to discourage them? Ṣé fẹ́ ẹ fẹ́ block ẹ fẹ́ dínà àwọn èèyàn ni? Àìmọye àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ṣì ń bọ̀ wá join AFP tó jẹ́ pé Ọlọ́run dẹ̀ máa tara wọn fà wọ́n lọ́wọ́ sókè ẹ mú yẹ àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ti kọjá lára wọn tọ́lọ̀ tọ́lọ̀ dẹ̀ ti bless tọ́lọ̀ dẹ̀ ṣì tún máa bless wọn. it's not nice just sitting sitting sitting somewhere and cooking up a story nípa èèyàn it's not it's not nice at all. orúkọ orúkọ téèyàn ti tó ti ń build bọ̀ láti jọjọ́ ẹ̀ ẹ̀yìn kan náà máa jókòó síbì kan ẹ̀ dẹ̀ máa imagine pé okay this thing is happening okay this is what is going on okay ẹ̀ dẹ̀ máa ẹ̀ dẹ̀ máa post it it's not nice at all please I'm begging and I'm saying it once again that I am not dating my boss, Odunlade Adekola, and I have never offered anybody sex for role. Not not even in this industry. Never. I have never done it. Thank you. All right, so my people, oh, this na Enike wey be say dem accuse say im dey carry wa dis boss wey be say na im be im name na Adekola Odunlade. So im don't come out to come debunk am, but di gist lover blog when he bring this thing say make he shut up or oh, make he shocking himself o oh. say if he too much talk now they go bring receipt yay i say like seriously This gist lover now sabi find trouble okay oh, we they wait for the receipt because they say they go bring receipt make they show us the receipt but as as a matter of fact I adenike don't come out to debunk the whole thing and i believe her i believe her say yes she know dey date her boss except maybe just lover will bring receipt for us all right all oh, my people now here i won't stop in case you never subscribe i beg make you subscribe bro oh. have a wonderful day bye